Yep, yep, yep, my wonderful people. I don't carry another story. Yes, Peju and Kabiyesi again on this show. Yes, so shout out to all my friends, all my listeners. Yes, we are here again. We are here, you know, the information making waves on social media is that Peju and Kabiyesi are allegedly rejected before the shrine of Odua? Yes, so my people, shrine of Odua no complain. They no complain as they already know waiting sup in the life of Peju. Yes, and they know say he no go walk As the custodian chiefs, they don't come out tell Kabiyesi say this will not work between you and gbeju and e see say kabiyesi don dey get strong head again na im dey say paropo come out and declare gbeju non wanted anywhere around kabiyesi or anywhere around the palace at all at all my correct correct people welcome back to my channel it is your girl life gist plus i carry another tori from the palace of kabiyesi Please kindly subscribe to this channel. And to my returning subscribers, I appreciate you so, so much. The information making waves as it makes sense to us right now is that the custodian chiefs of Oduwa Shrine had a meeting. And on that meeting, they said, uh, they, they discussed everything concerning Kabiesi taking another wife. Yes. And The first of all the mandated kabiyesi that before he takes another wife you have to free queen naomi yes because you cannot tie her down why you keep enjoying your wife and keep taking in new wives that it is not done like that it has come to our notice yes that custodian trial of odua stands on nothing but the truth Yes, because Kabiesi really wants to eat his cake and have it, and thinks that Queen Naomi cannot do anything because she is uh, an Olori and a woman, of course, and women cannot do more than men. That men has the liberty to do what they want to do, you know, marry who they want to marry, date who they want to date, why still in marriage? But women once you are married, your hands, your legs, your nyaj, everything is tied to one man. So, Kabiesi is now using that to oppress Queen Naomi, as we heard that Queen Naomi, he, she, he, he stopped Queen Naomi from making travels, you know, glued her back to Nigeria. Why? Uh, she is there alone, feeling lonely and all that. Of course, she's hot. We don't forget that she's still feeling hot na we hear say kabiyesi don dey plan to go marry peju say wetin happen unto say eh, kwenomi no get mouth she no fit do anything is that what they are trying to uh, eh, kabiyesi is trying to do no the shrine of odua say no no no it is not going to happen like that and immediately we hear say they don talk say e no go work between peju and kabiyesi uh, that kabiyesi can still go get another wife o may they still shake uh, because one thing we with children of Odua is that they will only shake if this can go and they will still take kabiyesi Queen Naomi is still the rightful person and they will never stop kabiyesi from marrying other wives but when it comes to peju own they say it cannot go that peju and don commit something wey be say e dey related to kabiyesi according to wetin we hear o so as i hear the thing i no know whether na because of the kabiyesi brother wey dey talk say dem and him and peju she and peju abi him and peju don dey don date before because they dey talk say according to wetin they say the shrine talk i no know i no dey there they said uh, the shrine was saying that uh, kabiyesi don do uh, uh, kabiyesi brother bin don do one or two with peju and they don date before you understand so they cannot they don't match she doesn't match royalty again uh-huh. because there's another rumor wey we dey hear say peju and kabiyesi don get three old three years old daughter together i don't know if any of you don hear am before but na wetin we dey hear and i don know whether na true but i go still talk wetin me i hear you understand una dey feel me so now peju cannot let's just get it clear now make anybody no come deceive you tomorrow say kabiyesi wan marry peju e no go work now iyanifa bin don talk say e no go work Paropo don call am like daughter advise am say this kind thing it will not work how do you even expect it to work right now it, in fact i don't even know where Paropo get all this wisdom that he's applying you no wan do am like say na maybe say you wan shout on peju or say you wan do am in a, a, a violent way you just call peju like daughter to son tell am say this thing will not work yet peju no wan hear e come be like say that time say peju hear but peju no hear now uh, eh, kabiyesi uh, uh, eh, papa don talk yes that one dey now the shrine now the council don tell kabiyesi say and peju we don look into una matter o e no go work it is record is reading red in the spiritual realm like it is blinking red and red means danger abi yes it is not going to work so the better you people hear and, and you know accept this the earlier you accept the better you understand na dey feel me so na the matter be that but e come be like say kabiyesi no wan hear but they go make am hear by force i no know the kind love wey carry kabiyesi wey carry am e stagger stagger stagger e wan go fall into another from frying pan to fire again as the widows now don even come confam say peju no dey okay for di throne for kabiyesi's uh, eh, uh, eh, uh, eh, palace say the kind wickedness wey she show dem the day wey dey do fifty birthday eh say if they come put this kind person for lorry. na be say ah im go comot kabiyesi mind from all the oh, widows wey kabiyesi dey help na dey say the widows come dey cry o oh, say make dey bring back queen naomi make dey bring back queen naomi o oh. ah we hear now say the widows march straight to kabiyesi palace say no this thing wey we dey hear about peju if na true e no go work o oh. e no go work they don dey tell kabiyesi say no yes kabiyesi respect dem in as much as kabiyesi know say na im own mind na im go do but dis one wey everybody down dey dey against and we hear say nobody don dey against kabiyesi marriage reach dis peju own say everybody dey talk say no no no no that even oloris dem wey be say kabiyesi marriage say people no talk too much based on their say e no go work you understand but dis peju own too dey clear e too dey open say e no go work una dey feel me so na wetin dey happen now na wetin dey sup for palace be this so eh, paroko now come eh, eh, do the oga kpatakpata of them all come conclude everything come speak am for public say everybody everybody dey don dey tell everybody say kabiyesi and peju marriage for people wey don hear say e go happen say make dem no expect much o say e no go really happen say that one o Kabiyesi's marriage and produce marriage will not work. You know, so I Akande dey ask this question say why Kabiyesi go wan dey do wetin is not accepted say he does it feel that or abi maybe this ones wey the oloris dem dey do say e no dey even touch am at all e be like say e no dey touch kabiyesi at all at all at all i'm telling you people e no dey touch am na im make e feel e still dey comfortable still wan marry other another fire again that is from frying pan to fire think im cabbage wan do so but well let's be hoping that uh, this thing will not happen because if it happen now see, queen naomi nine day they suffer because everly queen naomi go won't return back to her husband at a point queen naomi might get tired and say won't go back to stay with his husband because they don't they tell him say if you leave this man uh, they go swallow him oh, for that lion then go swallow him, and because of sade queen naomi may want to go back so na because of tadenikawo and queen naomi na we dey pray say make kabiyesi no go marry other fire again o oh. make e just stay for the one wey we know the ones wey we dey try avoid so if kabiyesi now go marry another fire na im be say o ti lọ o my people well i don't know how true this information is but that is what i am hearing please kindly give this video a thumbs up and don't forget that all these are alleged information i will be right back